mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideni yo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli mwaramutse baduteze amatwi turayahera mu karere ka afurika y'ubuseruko muri tanzania abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam bamaze ukwezi bafise ikibazo cyo kubura amazi meza abategetsi ba tanzania bavuga ko byatewe n'uko uruzi rwitwa ruvu rugaburira abo banyagihugu amazi rwagabanutse ariko abanegura leta bavuga ko abategetsi basamaye ku buryo ibintu bitari gushika kuri urwo rugero icyo kibazo kitaratorerwa umuti umunyagihugu w'imyaka mirongo itatu n'icenda harima atumani avuga ko amaze ukwezi kurenga agura amazi acuruzwa n'abikorera utwabo ku giciro cy'umurengera mu mpera z'ukwezi kw'icumi abategetsi bo ku mugwa mukuru dar es salaam niho batangaza ko amazi yagabanutse muri icyo gisagara kibamwo abantu hafi imiliyoni zitanu bavuze ko urwo ruzi ubu rutanga amaritiro imiliyoni amajana atatu ku munsi mu gihe rwahora rutanga ayashika imiliyoni amajana ane na mirongo itanu abanyagihugu b'i dar es salaam bafise ubwoba ko mu gihe icyo kibazo kitotorerwa umuti vuba canke ngo imvura igwe ku rugero rukwiye ubukene bw'amazi buzohava bugira ingaruka ku butunzi bwa tanzania hanze y'umugabane wa afurika muri indoneziya abatabara barabandanya kurondera aboba bagihema inyuma ya nyamugigima yasenyuye ibitari bike ejo ku munsi wa mbere iyo nyamugigima imaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika ijana na mirongo itandatu na babiri n'abaharugwa mu majana bakomeretse hari mu izinga rya west java umukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibiza yavuze ko iyo nyamugigima yasambuye amagorofa aharugwa mu majana buramatari w'iyo ntara ridwan kamil avuga ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitatu babomorewe amazu kandi bashyizwe mu bigo byategekanirijwe abahuye n'ibiza kamil avuga ko hihwejwe amagorofa menshi yasambutse igitigiri c'abafa gishobora kuzo kwiyongera akavuga kandi ko gushika ubu abantu amajana atatu mirongo ibiri na batandatu ari bo bamaze kumenyekana ko bakomeretse
washington ijwi rya amerika nayo ku mugabane wa buraya leta ya esipanye yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yafashe ingingo yo gutahukana abagore hamwe n'abana b'abanyesupanye bo mu miryango y'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bari bafungiwe mu ikambi muri siriya itahukanwa ry'imiryango y'abagwanyi ba isis bafashwe canke bishwe muri siriya na irake cabaye ikibazo hagati y'ibihugu vya buraya kuva aho uwo muhari utsindiwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda ibihumbi vy'intagondwa mu buraya bahisemwo kuja kwifatanya n'uwo muhari w'iterabwoba bamwe bagiye batwaye abagore n'abana mu turere isis yari yarigaruriye muri iraki na siriya amakuru ava muri leta ya esipanye avuga ko icyo gihugu gitekanya kuzotahukana abagore batatu n'abana cumi na batatu imbere y'uko uyu mwaka urangira ubufaransa ubudagi ubuhorande biri mu bihugu bya buraya byatahukanye imiryango y'abajihadiste uyu mwaka canke byatangaje ko bitegekanya kuzobikora
washington ijwi rya amerika
tutandukira amakuru y'inkino mu makuru y'inkino ejo ku munsi wa mbere niho inkino zo guharanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ziriko zibera muri ikirere ejo niho zinjiye ku munsi wazo ugira kabiri inkino zitatu nizo zabaye ejo ku munsi wa mbere mu mugwi b ubwongereza bwatsinze irani imvura y'ibitsindo bitandatu kuri bibiri mu gihe amerika yanganije na peyido gare igitsindo kimwe kuri kimwe nayo mu mugwi a ubuholande bwarirahiye senegare ibitsindo bibiri ku busa inkino ziteganijwe kuri uyu munsi wa kabiri ni izo mu migwi ya c na d mu mugwi c argentina ikina na arabia saudite nayo mexique ihure na polonye mu mugwi de danemark ihura na tunisia mu gihe ubufaransa nabwo buhava buhangana n'igihugu cya australia muyavuga hanze mugabane wa afurika kandi tugaruke ku ntambara iri muri ukraine umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe otani jens stoltenberg yasabye ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe kongereza imfashanyo za gisirikare zihabwa ukraine stoltenberg yabwiye inama nshingamateka y'ibihugu byo muri otane aho yari i madrid ku mugwa mukuru wa esipanye ejo ku munsi wa mbere ko intambara muri Ukraine ibwirizwa kuzohagarara biciye mu biganiro ariko kandi yemeza ko ibizova muri ibyo biganiro bizovana n'inguvu zizoba zigaragara ku rubuga rw'intambara ku bw'ibyo agasaba ibihugu biri muri otani gushyira amafaranga menshi mu gisirikare cya Ukraine Stoltenberg yarakeje Ukraine avuga ko iriko irabyifatamwo neza ku rugamba ariko aragabisha ko koba ari ukwihenda mu gihe hosuzugurwa inguvu z'umurengera zifiswe n'igihugu cy'uburusiya mu bijyanye na gisirikare perezida wa ukraine volodymyr zelensky yabwiye utani ko haruhande y'izo mfashanyo za gisirikare hamwe n'uburyo bw'amafaranga busanzwe buronswa igihugu ciwe ishyirahamwe utane rikwiye no kwakira icyo gihugu cya Ukraine muri uyu muryango no mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya
urakoze yaroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi bamwe mu barovyi barashima cyane ingingo yafashwe na leta yo guhagarika abiyita koperative bakabatoza amafaranga baravyara ibiduhanze tumwe turakora urumva amahera yari menshi cyane tugaca tubonana naho twoyakura n'umwimbu ni muke kwanza mbere ntiyarerano yo gutoza abo ubwara ubunyonyizi nyene badufata baduhonyora mu nda uyo ni umurovyi wo mu rumonge ku nkombe z'ikiyaga tanganyika ingwano yarabandanije muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati ya frdc na m23 naho harindiwe ibiganiro ku mpande zombi ihiganwa ry'igikombe c'isi yose kirabandanya muri qatar uyu n'umunsi wa gatatu w'inkino zizoyoborwa n'abasifuzi ijana na mirongo ibiri n'icenda izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ingwano yarabandanije muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati ya frdc na m23 naho harindiwe ibiganiro ku mpande zombi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jimmy shukrani bakomera akorera igoma imirwano yatangiye mu gitondo cya kare abarwanyi bayo mu makumyabiri na gatatu bateye ibirindiro by'ingabo za leta biri mu gace ka kabizo aha ni hafi mu birometero cumi uvuye ahitwa tongo muri iyo sheferi ya bwito hafashwe mu minsi nishize nyuma y'imirwano ikaze igisirikare cya kongo FARDC cyatangaje ko abarwanyi bayo makumyabiri na gatatu bateye ibirindiro byazo biri ahitwa karengera n'ahandi ariko nticyemeza ko aba barwanya bahafashe Koloneli Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'ingabo za Kongo muri operasiyo yiswe Sukora ya mbere, avuga ko FARDC ihagaze neza ku mirwano nubwo imirwano ikaze.
Nibyo, abarwanyi bari mu makumyabiri na gatatu bakomeje gutera ibirindiro bya FARDC biri ahantu hose muri teritwari ya Rucuru, ariko kuri uyu munsi ingabo zacu zabyitwayemo neza cyane rwose. twebwe dukomeje gusaba abaturage kwizera igisirikare cya kongo frdc ko ntabwo tuzigera na rimwe turekura ubutaka bwa kongo
ubwo twashaka kumenya icyo abarwanyi bayo mu makumyabiri na gatatu bavuga ku bivugwa na frdc ntibyadukundiye na gato ifatwa ry'uduce twavuzwe haruguru ryemezwa n'abaturage bahaturiye baba mu masosiyete sivile atandukanye akorera muri iyo teritware metre ritiye gashegu akuriye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya rucuru uzwi nka vision pour la victoire du peuple ufite ibyicaro bikuru itonga agira ati
abaturage bo muri sheferi ya bwito tubayeho nabi cyane rwose muri ino minsi nyuma y'imirwano yo kuri uyu wa mbere m23 imaze gufata utundi duce turi hamwe na tongo ubu ngubu turahangayitse cyane ikitubabaje ni uko ubuyobozi bwacu butagira icyo bukora kugira ngo twebwe abaturage dusubire mu mutekano
iyi mirwano hagati y'impande zombi iteye impungenge abaturage ba kivu ya ruguru bose kuko ubu irimo guteza ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi Theoneste Batigakuru ni umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu muryango wa Afurika Amani ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru imirwano iteye abantu impungenge abaturage benshi bakaba barataye ibyabo kandi ukareba ukuntu uko intambara zatangiye eh, zatangiye buhoro buhoro ariko ubu naho bigeze eh, bigasa nkaho biri gufata iyindi ntera n'indi sura bigasa nkaho ah, biraza kuba ah, bibi bihagije kuko usanga ko abaturage baza rucuru barahunze ubu ukaba uri kubona ko abarwanyi ba M23 basatiye Nyiragongo ukareba yuko eh, teritware nyinshi ubwo zisa nkaho zitangiye gusatirwa n'abarwanyi uyu abona ko ari ngombwa kubaho ibiganiro ku mpande zombi mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye imitwe yose yose yitwaje intwaro muri Kongo ntabwo ari M23 gusa igomba kuja ikicara hamwe na guverinoma ya Kongo baka buri bantu bavuga ibibazo byabo guverinoma ya Kongo mbese ikabishakira ibisubizo ifatanyijwe na na- n'umuryango mpuzamahanga bakafasha Kongo kugira ibibazo bikemuke abantu bature mu mahoro ku rundi ruhande abaturage baturiye uduce twamaze kwigarurirwa na M23 bavuga ko babayeho nabi kubera ubwicanyi ndetse n'ubujura bavuga ko bukorwa n'izo nyeshyamba uyu muturage wo muri Kiwanje twaganiye utashatse ko izina rye rivugwa yemeza ko batamerewe neza kuva aho M23 ifatiye ako karere asaba FARDC kurangiza burundu M23 binyuze mu ntambara kuko ariyo nzira yonyine ishobora kugarura icyizere cy'umutekano mu baturage ubujura bwabaye bwinshi baraza bagaca imiryango z'amaduka ese ntabwo ari amadepo bwabikaga ibiryo by'abanyeshuri rwose garacibwa pikipiki cyangwa se moto n'imodoka z'abaturage ziribwa ahubwo icyo twasaba guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni ukureba uko babavana hano ese bakarwana nabo bakabakura hano igitangaje ni ukubona iyo baje kurwana ubu nyine bikura mu birindiro bakagenda bagasiga abaturage kandi abaturage bazi ko bafite umutwe w'abasirikari umwe rwa DRC kuba abaturage baba batabanye neza na M23 byemezwa na Aimé Mbusa Mukanda umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri sheferi ya Bwisha
uyu munsi amaduka yo mu bigo by'amashuri ndetse n'andi madepo yose yasahuwe n'abarwanyi ba M23 ibyo biratubabaza cyane niyo mpamvu dusaba leta yacu kurangiza burundu aba barwanyi ba M23 ariko cyane cyane tugasaba perezida wacu Felix Tshisekedi kutagira n'ibiganiro ibyo ari byo byose na M23 kuko twizeye ko FARDC izarangiza iyi ntambara
nyuma y'ifatwa rya hafi uduce twose two muri teritwari ya Rucuru bwana Aimable Ganza umunyapolitiki wo muri iyo teritware asaba abaturage kwitwararika mu mikoranire yabo n'abarwanya leta E, mwito ambao ninayo kwa ubutumwa raia dutanga ku baturage bose ni ukutagira ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'abarwanyi ba mu makumyabiri na gatatu kuko ntituzi icyo bahishe inyuma yabo abaturage bagomba gufatanya n'ubuyobozi kandi n'ubuyobozi nabwo bugakoresha bwabaga mu kurangiza iyi ntambara kukamata responsibility zao ubuyobozi bwa M23 ntibwagize icyo butangaza ku bivugwa na bamwe mu baturage ariko mu minsi yashize ubwo yavuganaga n'ijwi ry'Amerika Major Wilingoma yemeje yuko M23 irangajwe imbere no kurengera abaturage Sisi hatuanze mapambano, ni government ya Kongo ndio inatu- leta ya kongo irimo gukoresha andi mareberi nka fdlr nka nyatura kugira ngo baturwanye ariko ntibazabigeraho bari kuza buri gihe bakadutera natwe tugomba kubereka yuko tudahetse amagi intego yacu ni ukurinda abaturage kandi ntitwiteze kuva mu birindiro byacu ahubwo turabakurikira aho bajya hose rwose Wata eneo yote watapeleka ile sera, tutawafuata kabisa.
kugeza ubu nta mubare watangajwe ku basirikare baba baguye mu mirwano yo kuri uyu munsi ku mpande zombi gusa bamwe mu baturage bakomeje guhunga berekeza Kicanga abandi muri teritware ya Lubero Jimmy Shukrani bakomera ijwi ry'Amerika Igoma Mu Burundi abarovyi batandukanye baroba mu kiyaga Tanganyika barashima cyane ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo guhagarika abiyita koperative bakabatoza amafaranga. Ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali.
kera byari biryo hanze turimo turakora urumva amahera yari menshi cyane tugaca tubona nta naho twayakura ni- n'umwimbu ni muke kwanza mbere ntiyarerano yo gutoza ahubwo bwari ubunyonyezi nyene badufata baduhonyora mu nda nka twebwe nka twebwe abarobyi urabona uraye nk'ubu mu mazi ugacubura ukaca ubona rero baraje mu gitondo ndongoriha abo ni abarobyi bakorera ku myiha ya rumonge kajagana olympique mu kiyaga ca tanganyika baganira n'ijwi ry'amerika basiguye ko bari bageze aho batabakomoka bagasubira ku gatumba iwabo kuko bakora bahomba bitewe n'abo bise abasuma babiba buri munsi biyita abatumwe na leta bakabaka amafaranga canke ibyo barobye nk'ubu banze gusaba amahera badusaba ijana na mirongo umunani iyo ijana na mirongo umunani nk'ubu nta tugenda mu makiyaga ntituba nka n'ibihumbi bitanu ugasanga mwarobye muri abantu batandatu ugashobora nk'ibihumbi umunani cyangwa ibihumbi icumi na nirasiyo irimo ibyo bikabatuzanira nta n'amarogo y'igihugu twabonako tukabona tubwirwa ngo uzana gusa ngo mwiyandikishe muri unicef ko nk'ibyo bya komite nk'amahera batoza bwari ubuso ugasanga batoza amahera nta n'itwara ndetse nta naho wo kuyihagarika nta kadoza mbona bimwe baradutegurira ni ukwishyira ku mufuko gusa abo barobyi banavuga kuko iminsi igenda abo biyita bahagarariye koperative bahimba ibyo bababesha bitandukanye kugira ngo babambure utwabo leta ntabyo yarizi ibyo bintu batumeze nk'abantu bafukamwe mu nda ngaha bazana amategeko bishakiye ngo amajire ngo amabaje ngo ayishyushame noshimira noshimira imana mugira byose aba yabikoze ngo agize isangane ngo azoza ngo baramuvuza ariko abarobyi baragize ibibazo nta n'umwe twigeze tubona bafashe kuko ubu amato twagomba tuyaduze dukwege dushire ku musozi hama tuhagarike kwakazikiro turabona karimo akarusho karabasanga tanga iki tanga ugasanga turiko turanigwa dufatirwa amaboko imugongo ibyo barobyi basigura babishikirije inyuma y'aho umushikiranganje wa mbere gervain ndirakubuca atangarije ko abo bantu batoza amafaranga abarobyi ntawe abatumye ahubwo ari ubwambuzi bukorerwa abarobyi yari mu ntara ya rumonge mu ndwi iheze ko dufise leta iyo leta muri komine ikaba ihagarariwe na komine abo bandi batoza amafaranga ni bande izo ngubo bazikuraho imibwirizwa shingiro ntagira usubira kuvuga koperative uba federasiyo yo gutoza amafi byose bihagarare kuva uyu munsi ntihagire umuntu usubira kumva ariko aratoza amafaranga abarobyi iyo abatoza nkande abarobyi batozwa amafaranga na komine kubera ko haca mu kigega cya komine akaramira abarundi bose wowe undi ayatoza ayatwara kwani ubwo burezi bwose bwirirwa buratangwa ku itanganyika mu gutoza amafaranga bwose buhagarare umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakubuca yamenyesheje ko amafaranga yose yari amaze gutozwa n'abo biyise abaserukira abarobyi ategerezwa gufatwa leta ikayagenera icyo akora hano arabagabisha otorite maritime itoza amafaranga abarobyi nkande ko ifise bijeretiye uwo wese atoza ibintu bitarekwe n'amategeko byose bihagarare kuva uyu munsi ushaka kugira akantu ko gutoza acatwa amasezera agashyirahamwe amasezera agashyirahamwe byose bitegerezwa guhagarara ngo ayarenga akajaja muri federasiyo ngo yubake amatwarete muri federasiyo ibwirizwa shingiro ku burenganzira biragutegeka kubaka amatwarete baje ni ukuyacira urubanza aje ahatorera kuko sayo iwanyu nayo mwibye kuri ubu abo barobyi bamenyesheje ijwi ry'amerika ko abo bantu bahora babatoza ibitagenda bababwira ko harimwo amafaranga y'ubwishingizi mu kwivuza n'ibindi bamaze gutangura gukuramwo akarenge bashima cyane iyo ngingo ubuyobozi buherutse gufata kuko basubiye gukora bidegembya atawubahagaze hejuru abaka ibyo atabiri yakuya thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika i kigali ku yindi nkuru yerekeye Burundi ubushikiranganje bujejwe ugwaruka n'imico bwiyamirije ku rubuga rwa Twitter umwigeme Loria Claudine Nzirumbanje asanzwe ari mu gihugu ca Philippine mu mahiganwa ya Miss Earth mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bwanise bumugaya ko ataserukiye neza igihugu mu gutesha agaciro imico n'akaranga kaco mu kwambara inyambaro bakunze kwita bikini muri ayo mahiganwa bamwe mu basanzwe batunganya amahiganwa ya Miss n'ibindi birori bikomeye mu gihugu cy'u Burundi baranebaguye ivyatangajwe n'ubushikanganje bavuga ko ahubwo bwari bukwiye kumushigikira umwe muri bo ni Andre Hakizimana yavuganye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka urakoze cyane oyana urakoze narabonye narabonye narakurikiranye nk'umurundi n'abandi barundi bose urwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji mu by'ubujejwe harimwo ibibazo by'urwaruka inkino n'imico kama mu burundi aho baramutse biyamiriza biyamiriza umwigeme loria yaserukiye igihugu cyacu cy'uburundi mu mahiganwa y'isi ariko arabera imaniri mu gihugu cya philippine uko nabyakiriye ni ibintu sinabyakiriye sinabyakiriye neza sinabyakiriye neza ku mvu zishya kuri zibiri cyangwa zitatu imvu ya mbere ni uko kimwe mu byo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahora asaba urwaruka ni ukugira icyo bakoze ni ukwiyungunganya cyangwa ni ukubariza ambasaderi cyangwa ukunda igihugu cyabo no gutu- no gukora kugira ngo igihugu cyabo gishike kure rero umwigeme loria ni ni muri iyo ntumbero ku bwanjye mbona ko ari iyo ntumbero we yabibonyemo yuko yo yoshika kure agashikana ibendera ry'uburundi mu makungu rero yagiye aserukiye uburundi ikintu cya mbere twari gukora ni ni ko ari kumushyigikira rero eh, iyo umukuru w'igihugu avuze yuko ari ari umugenzi w'urwaruka kandi ashyigikira urwaruka ukaza wumva mesaje cyangwa ubutumwa nka buriya bubwiye mu bushikiranganji bwi- bujejwe urwaruka urabona ko ari message iri contradictoire umengo ni igihe ucanye hagati ya y'umukuru w'igihugu a- a- akunda urwaruka ashyigikiye urwaruka n'ubushikiranganji mu byo biriko barakora tubona kuko yuko ni- ni- ntibiriko barakora ibyo twebwe urwaruka twifuza rero je narata- narababaye narababaye kandi ndibaza yuko eh, mu byo babwiza gukora ikintu ca mbere babwiza kumwakuhaja babwiza kumu- kumushyigikira kariya karyo keza ku burundi n'abarundi bo kumenyekanisha igihugu cyabo ariko kubona ubushikiranganji bwose buri iryo tangazo birababaje birababaje kandi bica intege urwaruka nibyo Mhm.
bikwiye kugi- kumera kuri iyo Ego, ariko kandi Andre abavyeyi bavyakiriye mu buryo butandukanye hari abavuze bati turamushigikiye nk'uko bivuze yaragiye guserukira igihugu kandi ariko aragerageza kwiteza imbere abandi bakavuga ati oya aho ibambewe ah, ntiyaserukiye neza igihugu eh, yarashizemwo ukuta- kutambara ngo ngo yikwize eh, bisigura yuko kumbure ah, atari ingeso nziza ibyo byo byo bobo mubishura mute mubivuga ku iki kuri abo babyeyi babona yuko atabyifashemo neza
jewe ku bwanje kuri ico o, je ndibaza yuko harimwo ukutamenya harimwo ukuta ukuta ukutamenya ingene amahiganwa ku isi abatunga bike iki kintu cy'umuco kamba n'akaranga mu Burundi twakibonye yuko ari ikintu abantu bose bakwegerako kugira ngo bashake biyerekane canke bashake batoteza abandi canke babuze ibintu bimwe mu bo badashaka yuko biba ariko turi mu gihugu aho tuvuga turi ku mubumbe w'isi hariho diversite culturelle aho tubona imico tubona ibibera ahandi ariko kandi twagumana iby'iwacu hama ano mahiganwa ni amahiganwa atunganwa ku isi aga- agatumirwamo ibihugu ikintu cya mbere twa- twari kwibaza ni ingene uburundi bwashyitse hake biratangaje kubona ingene umwigeme w'umurundi kadashobora gushyika ku ihiganwa nka rya bw'isi yose ubushikiranganji ntibunabimenye vyerekana yuko ubwo bushikiranganji ntibunabuna ntibuba bunazi n'amahiganwa aba- ariko araba ku isi Mm, nico none- kintu ca mbere konsa twogira Mm.
abavyeyi rero abavyeyi rero ikintu ca mbere umuntu bibabwira ni amahiganwa asanzwe ari abaho ku isi kandi amahiganwa ibihugu vyinshi bijamwo Na- nta higanwa ribura les règles du jeu nta higanwa ribura amategeko canke eh, ibirigenga iyo tuvuze Miss Burundi mu Burundi hariho ingene ihiganwa Miss Burundi ryo gutora umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge mu Burundi ritunganijwe n'ituhiganwa ritunganywa rifatiye ku mico kama n'akaranga vy'i Burundi nico gituma mu gutegura ihiganwa Miss Burundi hari ibintu vyinshi twakuramwo je narabikoze mu myaka myinshi hari ibintu vyinshi twakuramwo ariko mu mahigiro nkaya nkayo yo ku isi yose nka Miss Universe canke Miss Earth ni amahiganwa afise uko ahagarara cyane cyane ku makriteri y'ubwiza n'ibindi bintu bice bikurikira munsi nta consideration y'umuco n'akaranga bafatirako ivyo nivyo abantu babwiza gutahura yuko umwigeme ya lori yaserukiye uburundi sur base y'amakriteri ihiganwa kanaka riba ryatunganijweko
Ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryashizeho abayobozi ijana na mirongo ibiri n'icyenda bazohagarikira inkino z'igikombe c'isi yose cyatanguye ku munsi w'Imana muri Qatar. Muri bo cumi n'umunani bakomoka muri Afurika, harimwo abahagarikizi b'inkino batandatu. Tim Ishimwe araduha inkuru y'idonido.
fifa ivuga ko yashyizeho abazayobora imikino babikwiriye kandi bigoye kuba hari impaka wabijyaho urebeye ku myirondoro yabo cyane cyane iy'abasifuzi baturuka muri afurika fifa yatanze urugero rw'abasifuzi bakomeye n'imikino bayoboye nka jenisi kazwe wayoboye umukino wa nyuma mu gikombe cya afurika cy'ibihugu wahuje kameruni na misiri muri bibiri na cumi na karindwi aha hari mbere gato y'uko yongera kugaragara mu gikombe cy'isi cyo muri bibiri na cumi n'umunani cyabereye mu burusiya undi ivuga ni Mustafa Golbal wo muri Algeria nawe wagaragaye ku mukino wa nyuma utari woroshye wahuje amakipe yahataniraga igikombe cya shampiyona hagati ya Zamalek na Arahiri muri 2020 FIFA ishyira Victor Gomes ku mwanya wa mbere mu basifuzi beza muri Afurika uyu akaba akomoka muri Afurika y'Epfo akaba ari nawe wayoboye umukino wa nyuma y'igikombe cya Afurika muri 2021 umukino wahuje Senegal na Misiri ubwo gomes yavuganaga n'ijwi rya amerika yavuze ko abakinnyi aribo bakwiye kuba bafite inshingano nyinshi mu mukino mu gihe abasifuzi bo baba bareba ibibera mu kibuga kugeza ubu ibi ni amateka kuko kuri uru rutonde rw'abasifuzi bakomoka muri afurika hiyongereyeho salima mukansanga ukomoka mu rwanda uyu mugore niwe wabaye uwa mbere mu mateka wasifuye mu gikombe cya afurika ibyabaye nk'amateka yiyongereye ku kuba ageze mu gikombe cy'isi ari kumwe n'abandi bagore babiri stephanie frapa wo mu bufaransa na yoshimi yamashita ukomoka mu buyapani mukansanga yavuze ko kuba baratoranijwe ari abagore bitakozwe kuko ari abagore ahubwo batoranijwe kuko babikwiriye yagize ati turi hano muri katari kuko dukwiriye kuba duhari umuyobozi muri fifa ushinzwe abasifuzi pierluigi colina ari mu kiganiro n'itangazamakuru kuwa gatanu yavuze ko aba bagore batatu batoranijwe gusifura igikombe cy'isi banditse amateka ariko bitazaba impamvu yo gufatwa ku buryo bwihariye ugereranyije n'abandi b'abagabo colina yabahaye ubutumwa bugira buti muri hano nk'abakozi ba fifa ntabwo muri aha kubera ko muri abagore abandi basifuzi bo muri afurika bazagaragara muri iki gikombe cy'isi ni barari gasama wo muri gambia na margaret ndiyaye ukomoka muri senegali fifa ifite gahunda yo kujya isuzuma abasifuzi nyuma ya buri mikino yo mu itsinda abasifuzi bazaba baritwaye neza mu mikino yo mu itsinda bazahabwa amahirwe yo kuba banasifura imikino muri kimwe cya cumi na gatandatu kirangiza
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mubwire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika